dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi ni ikiganiro cyatambutse muri gahunda zacu z'ikiganiro muri isanga cyatambutse ejo bundi ku wa gatanu tariki cumi n'umunani z'ukwa cyenda
uyu munsi turaganira ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu burundi ntikivugwaho rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe amwe n'amwe bavuga ko ibintu birimo bigenda neza bijya mu buryo andi akavuga ko ikibazo kiri kikiri cyose mbese cyabaye ndanze uyu munsi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru abahanga b'umuryango w'abibumbye bakoraga anketi ku bwicanyi bwabaye mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamuritse ku mugaragaro i geneve mu busuwisi raporo yabo ya gatanu ari nayo ya nyuma bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu mu burundi bikomeje ku buryo bukabije nibo babyivugira mu mpera z'ukwezi kwa munani gushize amashyirahamwe arenga mirongo itanu akorera hagati mu gihugu mu burundi yandikiye umuryango w'abibumbye onu asaba ko aba bahanga bawo badashobora kongererwa igihe cyo gukomeza nkete zabo mu burundi avuga ko mu gihugu cy'u Burundi hari umwidegembyo kandi ko inzego zishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kazo uko bikwiye gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari ku isonga y'abasinye iriya baruwa ni umwe mu batumirwa bacu muri iki kiganiro telefoni ntizidukundira ari mu burundi nitugira amahirwe kandi imirongo ya telefone nanone igakunda turaba turi kumwe na sixte vinyi ni muraba perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu ari mu rugendo hanze y'u Burundi niyo mpamvu nitugira amahirwe telefone zigakunda nawe turaba turi kumwe ku rundi ruhande mbere y'abariya bantu bavuga yuko ibintu bigenda neza ari amashyirahamwe avuga ko ibintu bigenda neza mu burundi nabwo mu kwezi kwa munani andi mashyirahamwe arenga mirongo ine arimo mpuzamahanga n'ay'abarundi bakorera hanze y'igihugu cyabo asaba onu kugumisha ijisho ku burundi kuko kuri yo uburenganzira bwa muntu bugihungabana cyane mu burundi muri ayo mashyirahamwe harimo fokode muri iki kiganiro turi kumwe n'umunyamabanga mukuru wayo metero janvier bigirimana aba hanze y'u Burundi mu magambo make rero ikibazo ni iki ngiki ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu giteye gite n'abatindiye rero mbahamagarire abatumirwa bacu duhere kuri perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu perezida muraho murakomeye amahoro cyane ngushimiye cyane rwose uko kuntu wigomwe urakaza neza muri iki kiganiro murakoze cyane kuba namwe mwadutumiye yego yego gerard hakizimana ni umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama gerard hakizimana uraho urakoma turashima turashima turakoma tumeze neza nuko nawe turakumva neza mu byuma rwose umurongo wa telefone winjiyemo neza turi kumwe kandi na metero janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metero bigirimana uraho neza ndabaramukije tomasi ndaramukije n'abandi batumye tugiye gusangira ijambo ntibagiye batwumviriza bose nuko rwose nawe ikaze muri iki kiganiro duhereye rero yego duhereye kuri perezida wa komisiyo cnidh bwana perezida iyi komisiyo ya onu ikora nketi ivuga yuko ngo nubwo ibintu bisa n'ibirimo bijya mu buryo mu burundi mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nyamara ntabwo umuntu yabyizera ijana ku ijana hari ibintu bigiteye impungenge ahubwo hari n'aho bavuga yuko uburenganzira bwa muntu buhutara cyane ku buryo bukabije mu burundi n'ubu ngubu bigikomeza nibyo cyangwa si byo icyemezo yuko bihenda cyane sinzi ko ubwo barihenda kuko batigeze baza mu burundi kugira ngo babone ingene mu burundi abenegihugu babayeho ariko jewe icyo nshobora kubishyikiriza ni uko twebwe mu ntara zose turashikayo Eh, kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazina muntu byifashe neza Eh, turabona ko eh, gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazina muntu si ibintu umuntu ashika ko avuga ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo eh, twerekane kandi tubone ko aka- agateka kazina muntu kifashe neza mu burundi kandi ko gatera akaja imbere nibaza rero yuko eh, raporo sinzi i- ico bishimikijeko mugabo ivyo mbona jewe ndabona ko tumaze kugira intambwe i- i- ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu eh, turabe ingingo zitandukanye amaze gufata eh, ku bijanye n'ubutungane ku bijanye no kurekura abanyororo eh, tu- ku bijanye eh, no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo n'ayo muri sosiyete sivile eh, turabe ibiriko birakorwa kugira ngo eh, umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye Eh, ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsimbatiza agateka kazina muntu reka mbere dushake dushire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko tu- eh, idu- turimo mu burundi ari nziza kandi nta n'umwe by'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana nayo handi hoho i- i- ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane nk'abaterakazinamuntu kandi batera akazi imbere cyane perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze Eh, nibyo nagira ndakumenyeshe yuko nagira ndamenyeshe yuko n'uwo ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka eh, aho umukuru w'igihugu wenyene eh, atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu migambwe yose itandukanye ahereye no kuba bahiganwe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ni ukuvuga ko eh, bashobora kureba badashaka kubivuga kuko ari ukuri mugabo twebwe turabizi kandi ivyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri iki biganiro bye- vy'imenyeshamakuru vyarabaye kandi n'ubu birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho noneho du- duhe ijambo metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metre mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu burundi bugihangayitse bugihangayikishijwe bugihangayikishije cyane cyane cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu ngubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri fokode Eh, murakoze cyane eh, amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH eh, numfata yuko eh, eh, bitangaje kuko eh, yatezwa kuba ijisho eh, ry'agateka kazina muntu mu Burundi eh, mugabo mu gihe aciye avuga ati byose bimeze neza twarateye intambwe idasanzwe Eh, ibivuguruza ibyo avuze eh, ni ibi iyi komisiyo d'enquête des nations unies ije gushyira ahabona Eh, kandi eh, biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba ayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu Eh, hama kandi eh, perezida wa cndh icyiza ciwe eh, umuntu yogenda avuze eh, ni uko eh, twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigiri by'abantu birirwa baranyuruzwa Eh, muri fokode eh, tumaze gukora ku ma eh, tumaze gutoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa Eh, muri ino minsi ya vuba eh, dufise abarenga mirongo itatu banyurujwe kuri buno butegetsi eh, bwa varisito ndayishimiye Eh, kandi abanyuruzwa eh, nta na rimwe bigera baronka ubutungane ni kuvuga eh, nta muntu n'umwe dufise uno munsi eh, yoba yarakurikiranywe eh, ku caha co kunyuruza abantu Eh, si n'ivyo gusa hari n'ibindi byaha vyagiye birakorwa ku- kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uno munsi eh, twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho eh, umukuru w'igihugu varisito ndayishimiye aheruka wenyene eh, kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu burundi eh, bugeze aho umwansi ashaka wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi ati nje kurira eh, ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira Eh, abashikira umukuru w'igihugu ni na bakeya eh, ku buryo kumbura ngira ngo abamushikiriye ari bake cyane eh, uravye abamerewe nabi abishyuwe abantu abafise abantu banyurujwe batigeze eh, bashobora kuronka ubutungane sinumva rengane umukuru w'igihugu yo- yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo umukuru wa cndh aca avuga ati ibintu bimeze neza eh, kuko eh, nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazina muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza ariko se metero Rero- bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduha ingero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba kuva bibiri na cumi na gatanu eh, murabizi eh, na perezida wa sndh arabizi Eh, iby'agateka kazina muntu ushaka ibyo kwisanzura mu gush- mu gushikiriza ivyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi ata muntu yo kubahuka kuryogora eh, ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga agatwe yego Uno munsi metra rero- yego yego ariko nyine nari ndimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko Eh, ariho ariko arafise urugira adashikako Eh, iyo eh, turiko turatabariza abantu baba banyurujwe eh, bizogora yuko wumva ishyirahamwe ry'i burundi ririko riravuga yuko eh, abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baheje kunyuruza umuntu kanaka ivyo birabagora Ntibi- ntibinagorana n'ayo mashyirahamwe gusa biragorana cndh raporo iheruka gusohora yo mu- eh, yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na eh, nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo ba- ngo abugwe irengero Eh, umuvunjayi bita kirahwata niyo yonyene dosiye bavuga bati uwo muntu eh, yara eh, ibyo bita disipurasiyo fokuse niyo niyo ka yonyene bavuga Eh, Yego.
bisigura yuko eh, na cndh iratinya kuvuga ibiba biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka nka cndh bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo gituma twa- twahunze igihugu kuva bibiri na cumi na gatanu ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose baba batavuga rumwe n'ubwo butegetsi canke abantu bubaka kudoma ku rutoke amabi abarundi bakorerwa cyane cyane mu bijanye n'ivyo byo kunyuruza abantu Maître- eh, n'ubundi bubisha butandukanye metre bigirimana urakoze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku burenganzira bwa muntu mu burundi nk'uko rero nabibabwiye mu batumirwa harimo na gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama hakizima uratwumva ndabumva cyane ndabumva Nuko- neza nuko nuko na metre janvier bigirimana wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu burundi murakoze cyane eh, kandi nawe ne- ndamushimiye Eh, twebwe eh, ni ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana mama Eh, dusanzwe dukurikiranira hafi ibibazo by'atakazi na muntu Eh, nagira nabwire ko tutigeze canke tutigera dutinya kuvuga ibyo twabonye bibi canke gukemura ibyo rero nyamara ndamubwire hama kandi ndamubwire ko eh, amaraporo yabo eh, ibyo bandika cyangwa ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero bikerekana ko intumbero eh, bagifise eh, ari intumbero ya politiki atari intumbero yo gu- yo guhanira agateka ka zina muntu koko kuko eh, uwo munsi turiko igenekerezo turiko eh, ntawo reka kuvuga ko eh, agateka ka zina muntu mu burundi eh, kateye intambwe nta gihugu na kimwe cyubahiriza agateka ijana ku ijana mugabo eh, hari ibyakozwe bitari bike byerekana ko by'ukuri uburundi eh, bu- buharanira agateka kazina muntu kandi natwe ubwo turi mu gihugu turabikurikirana eh, turabibona we aravuga guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yibuke ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho hatangura imyiyerekano itaremewe n'amategeko eh, kuko bo bavuze ikiringo mu gihe hariho sentare yagiye kubahiriza ibwirizwa- ibwirizwa shingiro eh, yari yemeje ko biciye mu mategeko twebwe rero nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegereza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose iyo tuvuze guharanira agateka ka zina muntu dutegereza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri eh, ku biriko biraba ahubwo ko agateka ka zina muntu kifashe nabi yanagarutse aravuga ati ngo nyine ishuri mukuru w'igihugu wenyine yarivugiye ko ubutungane bukora nabi eh, nibyo yabivuze mugabo twebwe am- eh, nk'abandi na gata kazina muntu eh, murumva ko bavuze ko igisata kanaka gikora nabi eh, siyo nyangwa y'agata kazina muntu muri ico gihe eh, twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa eh, bagahabwa ibihano bibereye mugandi dushobora kuvuga muri Niko se- rusange duti niko se- umunyeshuri yavuze ko ubutungane bukora nabi nicerekana ko inyanga y'agata kazina muntu ihari Niko se Hashobora Hakizima- kuba hari umwe canke babiri Hakizimana.
bakora nabi ko rero nyine kubera abidomako hakizimana nk'ubwo ngubwo mu- ndabumva nk'ubwo ngubwo mu muryango wanyu forukoni efu hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma ku rutoki muti bahanwe yego hano kuri radiyo ntabwo twavuga- twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguharabika abantu ntabwo turi abacamanza ariko akabazo nako ngako konyine gusa kagufiya mbere y'uko duhamagara aba- aba- abanywanyi b'ijwi ry'amerika abanyagihugu hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma k'urutoki mu maraporo yanyu Eh, murakoze cyane twavuga ko duheruka gusohora itangazo mu ishami turongoye aho twerekana inge mushanga bw'ubutungane bwari ko burakora eh, tukana- twanasaba ko eh, mu by'ukuri horabwa abantu bakoze amakosa akaba aribo bahanwa batuhana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabivuze byumvikana ko twebwe aho turi eh, tubandana dukora eh, kugira ngo atakazina muntu eka mbere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima eh, bw'igihugu muri tukavuga duti eh, ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese eh, agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agatakaza muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo bituma twene imishamu turongoye tuta- tutazigera na rimwe eh, duhengeshanya kuvuga eh, ku biriko biragenda nabi cyangwa kuriko bigenda neza tuzokwama eh, tuvuga eh, kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biriko birakorwa mu gihugu ndagushimiye cyane nibutse yuko uyu twumvaga ari gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe forukoni efu ari mu burundi hanyuma yabanjirijwe na metero janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode uwabanjirije bose ni perezida wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana nimuraba Eh, nari mfise ah, akantu ko ko kuvuga kuko message Perezida wa yavuga komisiyo ngo ivyo yavuze ati- yego ni perezida yego wa hari ivyo komisiyo yavuze atari byo.
cndh Na- nagira nshake mbanze nkosore yego Eh, yavuze ko umukuru w'igihugu utubaho kwa kuvuga ibitagenda neza mu burundi icyo kintu nibaza ko nawe abizi ko atari byo raporo zacu ziriho Eh, kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka Eh, iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igize igihugu iyo raporo eh, abashingamateka mirongo ibiri bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato ijana hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi ibyo twavuze ko ari ukuri muri ibyo twavuze harimo iby'ubucamanza butari ko bugenda neza Eh, twanahamagariye abashingamateka bo baserukira abenegihugu ko bashobora guhamagara ah, ababijejwe inzego z'ubucamanza kugira ngo bashobore gutanga umuco icyo ni icya mbere Mhm.
Eh, hanyuma icya kabiri eh, icya kabiri yavuze eh, nshaka kubanza eh, ku- ku- kumwibutsa Eh, ni uko eh, naho turi muri idh twe twagerageje kuvugana nabo n'abari mu masosiyete sivile eh, a- a- atari mu burundi twe twarabarundi inshuro zitari nke eh, birashika nuko bemera ko baza turavugana eh, turavugana kugira ngo batubwire icyo baba babona kitagenda neza dushobore kugikora eh, tunabasaba ko nk'uko yabivuze tuza turaganira ko iminsi yose babonye ikintu cy'agatekazina muntu kahungabanye eh, ko bodushikira barabigize iminsi ya mbere hama turabaha inyishu ibintu biragenda neza mugabo mu nyuma babonye ko aho bihenze tuza turababwira tuti burya hamwihenze baca barahagarika nibaza ko atompinyuza ko haciye igihe kinini atana kanimwe batungi- barungika amaraporo gusa bata- bateza gukorana natwe mugana ntidukorane ntihange n'akarorero ko muri abo bantu bavuga abanyuruzwa hariho ico bigeze kuvuga c'umukozi w'iwacu wo muri cndh yanyuruje mu- yanyurujwe mugabo murazi ko jewe ninje nahamagaye ubarongoye ndababwira ati ibintu uri kurandika ngaha ku rubuga sivyo kuko jewe turi kumwe uwo muri kuratangaza hanyuma nje mvuga no kuri ayo bantu bazinira yego bariho bariho ariko tumenye ko hariho abo bavuga ko banyurutswe mugabo twiwe twagiye tukabatanga eh, tukabatora nk'ugaha ndafise amazina atatu no sinzi ko ari byiza ko mvuga amazina mugano yavuga kugira ngo mwumve ko bashobora kuvuga ko President.
umuntu yanyurutswe mugabo twebwe twagera tukamutora perezida ayo mazina twayavuga muri radiyo hano ari uko muyafite n'abo ngabo bandi bay- bayavuze ko abo bantu bazimiye mbese mwembi muyafite impande zombi ziyafite icyo gihe dushobora kuyavuga yego dufate uwitwa ive niyo ngabo alliance magondo ni uwo mu ruyaga muri komine kanyosha provensi bujumbura twebwe twaragiye turamubona turagira ko turamubaza n'aho yari ari ni irihe shyirahamwe Hariho ryari ryavuze yuko uwitwa- yazimiye uwo ari muri liste ya- y'abo bavuze ko bazimiye ubu naho mwoza turashobora kubereka uwo muntu aho ari hariho uwitwa felix irandagiye wo muri korine Mas- masare zone muyebe komine musigati uyo twaragiye hose ku mutumba muri zone muri komine nta muntu n'umwe arigera avuga ko uwo muntu amuzi urumva rero nk'umuntu uvuze gutya umugabo aho wagiye waturangije ukavuga yuko uwo muntu atabaho urumva ko biteye amakenga hariho uwundi yitwa eh, metre ivete niyo nkindi murazi ko uwo muntu yatowe tugashobora kumutora imigabo bandika bati uwo muntu ariho hariho n'uwundi yitwa inosa muryango batangaje umwanya munini kandi twebwe eh, tu- eh, turamenya aho ari kandi uwo muntu turafise n'imiryango yabo ni akaruntu nshatse gutanga Mm.
kugira mvuge ko iyo baba babona ko ibyo bavuga ari ukuri baba bemera bakaza baraduhamaka nk'uko babigize ubwa mbere hanyuma tukagenda tugatohoza tukabaha inyishu kuko twebwe mu mugwi w'igihugu ugenjeje ariko kazina muntu iyo umuntu wese adutabaje tumuha amasaha mirongo ibiri n'ane cyangwa mirongo ine n'umunani tukaba twamubwiye tuti twebwe aho twakoze twageze ngaha inyishu ngiyi cyangwa icyatunaniye ngiki aho cyatunaniriye niko se president nyine hari akabazo nari mfite ah, ibyo- ayo mazina mumaze kuvuga nyine twari twa- twemeranyijwe yuko tuyavuga ari uko n'ayo mashyirahamwe yandi akorera hanze ayafite hari ni irihe shyirahamwe ryo hanze ryari ryabatangaje ko bazimiye Eh, ni ibyo muri ndondeza Eh, ariko kode ni fokode yari yabitangaje ego kandi Ne- byiza yo duha umuco ko tubiri imana tukaba turi kumwe yego metre bigirimana wasubiza iki perezida gatoya wa imbere komisiyo y'uko gatoya imbere y'uko eh, Bigimana afata ijambo nagira nshimire nk'igihugu na perezida fendehashi kuko na twebwe mu raporo dukora cyangwa ibyo twagiye turakurikirana eh, ni uko by'ukuri eh, barenga karindwi iyo bariko baravuga hariho n'igihe eh, usanga umuntu afashwe yagize icyaha kanaka ugasanga nyine baranditse ngo yanyurujwe ngo yabuze irengero ariko se ugasanga umuntu agenda kwimurirwa mu gasho Hakizimana kemura mu bitabye Hakizimana kuburanishwa Hakizimana kabwa hari ikibazo Ego.
eh, nagira ngo nkwibarize iyo umuntu bamufatiye mu cyuho yego inzego zishinzwe umutekano zikamuta muri yombi zikamujyana muri kasho inzego z'umutekano zifasha umuntu bakabona ko uwo muntu atatashe umunsi barahiga mu busho iyo bamutoye byumvikana ko ataba yanyirujwe rero hariho abatari oya oya oya bake hakizima hari bagira akabazo ko banyurujwe hari akabazo tutarumvikanaho neza wowe uri umupolisi ufashe umunyagihugu nubwo yaba arimo yiba umufatiye mu cyuho uragiye uramufunze ntugiye kubwira umuryango we ahubwo umuryango we ukabura umuntu ukaba ari wo wirukanka ushakisha mu busho ubwo urumva ibyo bintu ari byo
Eh, dutegereza kubanza gutahu- gutahura neza inzego z'umutekano zidafite ibintu zikora amashami yigenga tudafite ibintu dukora iyo ibibazo nk'ibyo bibaye Ah.
natwe hari- hari abatwitura ntitwabuze umuntu hari abo benshi- benshi tumaze gufasha hari imiryango tumaze gufasha tugasanga by'ukuri uwo muntu yashyikirijwe u- inzego z'ubutungane rero byumvikana ntitwoza tura- turihuta kuvuga ko abantu banyurujwe umuntu agifatwa ahubwo twabanza tugira amatohoza tukareba duti by'ukuri iyo oya bayanyurujwe, hakizima ntabwo Kuko tuvuga uvuga rumwe ko umuntu yanyuzwe ntabwo no tuvuga rumwe kumubona.
ntabwo tuvuga rumwe aho ngaho Ah, nanjye ubwanjye ntabwo tuvuga rumwe Kurya- rwose kuko igihe numva numva yego ntabwo twavuga twihanukire nanjye ntabwo ndi gucura imanza ngo umuntu aba yanyurujwe ariko jyewe numva nimba umupolisi amfashe akanshyira mu kasho ikintu cya mbere namusaba ni ukumenyesha umuryango wanjye aho undi atabikora icyo gihe ntabwo aba yubahirije amategeko ubwo ni uburenganzira bwanjye agomba kubimenyesha umuryango wanjye noneho uri umuryango wanjye nimba umbuze nimba umbuze kubera ko umuntu wafashe atababwiye icyo gihe umuryango wanjye ushobora kuvuga ngo nanyurujwe Ai- icyo nagomba ngarukeho gatoya bwana munyamakuru Yeee.
jenaza ko naho tudahuza tuko turahuza Aha.
ni kuba ko inzego z'umutekano zirahagaritse umuntu Yeee.
zimuhagaritse zihuta kumushyikiriza ubutungane umuryango ukeneye kumenya aho umuntu ari Mhm.
ziragiye uwo byega babwiye ko ariho ariho yafatiwe baravuze bati umuntu wanyu araha noneho niba bamenyesheje aho umuntu ari niba bamenyesheje bene umuryango ibyo ni Byemeza ko byiza rero ibyo ni eh, byiza ibibazo nyine tubivuga nyine tuvuga ibibazo byata akazi na muntu nyine tuvuga abanyuruzwa nyine dukora amatohoza Mm.
na cyane cyane amashyirahamwe ari hanze yoraba ko atapolitike arimo kuko icyo twituza eh, nta muntu n'umwe ashyigikiye ko agata akazi na muntu gahonyangwa ariko ntitwemera eh, ntitwemera nta kwikana ibintu hafi ko twebwe nyine tugira uruhare hagati y'akazina muntu ariko twongera tukarenga amategeko mu kwerekana ko ibintu bitagenda mu gihe by'ukuri ku rubuga usanga ari ibintu bitari bike biri birakorwa byerekana ko hagati y'akazina muntu kuba ari yego yego hakizima urakoze cyane ariko rero nyine wambuye ijambo metero bigirimana wagombaga kuvuga ku byo perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu cndh yara- yari yavuze kuri ariya mazina y'abantu Wa- reka bucishije make hanyuma bigirimana nawe agira icyo avuga metero bigirimana umwanya ni uwawe Eh, murakoze cyane ibyo perezida wa cndh yavuze eh, yuko eh, amaze kurondera abantu batandukanye bakavugana eh, ibyo ntibisanzwe kandi yarabikoze wagomba umuntu yonabimushimira ariko ibyo ntibikwiye eh, kuko eh, twebwe icyo twagiriza cndh si kuvuga yuko ibyo ya- yanditse muri raporo yabyo kumbura ata- atatunenge yavuzemwo muri ibishanke biriya mugabo ntibikwiye na gato ku byo twari turindiriye kuri uwo mugwi Eh, kuko n'umugwi eh, iyo abantu banyujwe iyo abantu bishwe wategerezwa kwidoma ku rutoki ariko se amazina Ndagomba- amazina bwana nimuraba yavuze ko ko mwarayanditse twebwe iyo dutangaje ko umuntu yanyurujwe icyifuzo cyacu cyama ari uko uwo muntu aheza akaboneka twebwe kenshi iyo umuntu anyurujwe n'inzego z'igihugu cyane cyane inzego z'umutekano imiryango yabo baraheza bakaduhamagara bakatubwira ati nyabuna nyabuna dutabarize mu mwanya wa mbere ikintu twaba tuje dukora duca dutabaza tuti hariho umuntu aheje kunyuruzwa iyo twamenye imodoka yamutwaye inimero zayo iyo twamenye eh, umupolisi cyangwa imbonerakure cyangwa ukora muri dokimantation yamu- yamu- yamutwaye ibyo byose tukabivuga ntituba tubivuze ngo twemeje ko umuntu yanyurujwe atazoboneka tuba turi ko turatabaza nk'uye umetere ivete niyo kindi yavuze ati baramutabaje ngo yanyurujwe hama mugabo turamubona perezida wa senderi hasi ntashobora guhakana yuko umuntu atari yanyurujwe yuko yari yaciye aboneka ni kubera abantu batabaje bakavuza induru by'uko rero hari- hariho abantu batabariza hama bakaboneka ibyo ni ibintu bisanzwe abo banyuruza bose ntibama baca babica ntibama baca babaheza ah, iyo babatwaye Maitre- Ubwo uravye uno munsi ibihumbi by'abantu bamaze kunyuzwa akatavuga amazina ane gusa ngo y'abantu batabarijwe mu nyuma bakaboneka twebwe twibaza yuko ahoye ari mwe by'ukuyeyenza ari mwe twamye tuvuga nk'akarorero ka hafi nk'umupolisi yitwa hasani nimubona akekwa yuko ku itariki ya cumi uku kwezi nyine turimwo eh, nibaza ko ahaciye nk'indwi imwe gusa yanyuruje uwitwa Thierry Nyonkuru Eh, ibyo ni ibintu biba twavuze dusemerera nk'ubejo byoca bishika sani byashanye inzego z'umutekano zamuyobye bakikubita agashi uwo muntu bakamugarukana si kuvuga yuko twe tuba twabeshe kuko u- kugeza uno munsi umuryango we ntuzi iyo ari ni kuvuga uwo muntu yaranyurujwe ariko bishoboka yuko yoheza akagaruka cyangwa ugasa benshi ntibanagaruka kubera kenshi baraba- barabatoteza bakabafungira mu mwanya wa mbere mu busho buba butazwi n'amategeko mu nyuma bamaze kubasiga ari intere bakabona kubagandagura bakabica metere bigirimana Kubya- kubya- reka duhinire ahangaha metere janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode wowe ntabwo uri mu burundi nawe ndagushimiye cyane urakoze Eh, ndabashimiye thomas ndashimiye n'abo twasangiye ijambo nkabasaba ko nabo nyine boza barikebuka bagakora neza iby'agati y'akazi na muntu kuko mu bu- mu kirundi bavuga ngo nta uhisha umwotsi inzu iriko irasha Eh, nawe umuntu aba atari mu burundi ntareka kumenya ibiriko birahaba kandi aho agati y'akazi na muntu kaba gatsimbataye ntihashobora kunyegera ndagushimiye bwana perezida wa komisiyo yigenga y'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu cnidh sixte vigne nimuraba yego murakoze namwe kuba mwaduhaye kano kanya kandi ndashimiye n'abandi bagenzi bacu bari baje kugira ngo dushobore kuganira Eh, nizeye ko eh, mu- mu biganiro bizoza birakurikira bazoza baragerageza tukavuga ukuri kandi tukavuga ukuri gufasha abenegihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe neza gusonza atari kubaca ivuta ndagushimiye cyane rwose hanyuma gerard hakizimana urakoze cyane nibutse abatwumva ko uyobora ishyirahamwe forukon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama ndagushimiye cyane rero ugira umugoroba mwiza mwese mwese inshuti za radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi ndagushimiye thomas kamirindi n'abatumire wari kumwe nabo uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nongere kubatumira kandi mbararikira ko radiyo ijwi ry'amerika ni isoko y'amakuru mwizeye hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese mukomere